Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno musi wa kane itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ateramije ibiganiro vyo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumbure bashaka kurutisha ivyo barimwo babirutishe inyungu z'igihugu abo je impanuro nobagira n'imwe gusa nibumve yuko uburundi nubwo abarundi bose uyu ni umushinga amateka agatogwasa yaserukiye urunani amizero y'abarundi aho yariko yandikisha urwo runani kugira ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyayihinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye impunzi z'abarundi mu gihugu c'u rwanda zifuza gutahukanwa ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu rwanda ziva muri kongo kubera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke zigata- zigatwarwa mu kindi gihugu mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe umwe muri izo mpunzi harushimana boris christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko bari muri mirongo itatu na batatu igipolisi cy'u rwanda cemeza ko cahagaritse bagirizwa kugumura bagenzi babo
umunsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka ntituvyo babashize hariho abo bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi ariko abumvuzi babiri bobo babafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse uvuze ngo polisi yari kwikubita impunzi twebwe mu bugesera mu kambi y'igashora abapolisi benshi barinjiye hanyuma bareza batangura gutandukanya impunzi ababyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri ariko barabibankira ati ntibikunda baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'igashora barabatwara hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita babakubita bavuga ko babahora iki twabona badukubita gusa batubwira ico baduhora kandi nawe uriko urakubitwa ntiwoja kubaza ati baduhora iki uri mu bakubiswe Eh, je sindi mu bakubiswe mugabo twese turi umwe ivyashikiye bamwe nanje bishobora kunshikira hariho amakuru avuga yuko hariho abo baba barakomeretse ivyo n'ivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cane yumva umuntu ariko aragukubita inkoni si amavuta aba ariko aragusiga uraheza ugakomereka abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe Eh, nabo baharura vyabaye mu masaha ya nyuma ya saa sita boshobora kuvuga ngo naba canke niba ariya hariho n'uwukomereka akavuga ati reka nyegeze ahubwo ntibahave basubira kunkubita urumva nitome igitigiri cabo ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitembe bari aho mwikambi nyene canke bari mu ikambi nyene aho igashora nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise ntituzi rero nabo ingene bamerewe ubu uko ibintu biri icuka cifashe gute Eh, uno munsi haje abaserukira leta baratubaza kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora turavuga tuti basi duhindura tubandanyirize turabe igihugu co twakira hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye tukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu leta yabishuye iki leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe aregisitema manuel bakatwandika ku buryo budasanzwe baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye ibindi nabyo by'uko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu turasaba turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobura n'abatwemera kubera ndabona ama- n'aho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona ntihobura n'abatwemera turacabaza twumva uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasavye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze kandi ico bavuga babahoye n'ubu muracacemanga bica bigenda gute mukomeza muyobokaze byangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye reka dukore ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi twebwe dukomeza tuyoboka imana ko imana yamuciye ko turamwubaha ariko imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigera dutezuka ku kwemera kwacu banka bakunda ukwemera kwacu basa kukutwemera mu gihugu atari rwacu tuzoja kukwemangira mu gihugu cacu ibizodushikirana vy'inyuma tukabandanya tuvyemanga ntituzokwigira twihakana ukwemera kwacu ivyo ntibishoboka tuzobandanya tukwemanga aho tuzoja hose ukwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho vyogenda gute ico mwavuye muri kongo musigura ko vyanse ko muhaguma ni uko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na rcr muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu vyose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandikwa nivyitakunda ko musubira mu burundi ico gihugu kindi mugiyemo akavuga ati mwiyandikishe muzobikora nta na rimwe nta na rimwe ntibizokwigira bibaho bizokwigera twemera kwiyandikisha ku bwiga bwa none ariko biometri ivyo ntibizokwigera biba na gato tuzokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro batatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bizoshoboka hose ariko ntituzokugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute je nibaza ko ivyo bitokwanga ariko vyanse nta kundi hakubandanya baduhotera ngaha nibatureke twisubire hariya iwacu tuje guhandwa n'abacu twemange mu gihugu cacu bareke kuduhotera hanze nk'ubu hariho abana badafise abavyeyi babo bafunzwe ntibafise irengero ryabo hako bibandanya biguma uko rero ivyo ntitwoshobora kubisabirako n'ukuri zebiya muvuga ko muyoboka muciye ku vyo barabwiwe wewe hari agakuru mu mufise ko ababwira iki ubone natwe tuguma twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe ntayo tumenya tujye kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyene yatoteje kuva kera mu muheruka ryari Ah, benshi tumuheruka n'ico kibanza bataracugara harushimana bruce christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika namwe murakoze ndabashimira urakoze cyane nawe diane Ndo- diane nini nahazwe kuri icyo kiganiro ugiranye n'izo mpunzi z'abarundi mu gihugu cy'u rwanda mu burundi naho urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuri uyu wa kane kugira ruzo kwiyamamaze mu matora yo guhakana cyangwa kwemeza ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka hagato gwasa yaserukiye urwo runani asaba ko mu gikorwa cyo kwiyamamaza hoba ukwihanganirana no gushira imbere ineza y'abarundi bose mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari hamaze kwandikwa imigambwe mirongo ibiri n'umwe umwigenga umwe urunani rumwe ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu raymond zimana arabidushikiriza umushingamateka agaton gwasa yaserukiye runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha urwo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cyo kwiyamamaza ku bijanye n'ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi uyo arongoye urunani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri ubwo butandukane abantu bagashobora guhura bakabivuganako bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumbure bashaka kurutisha ivyo barimwo babirutishe inyungu z'igihugu abo je impanuro nobagira ni imwe gusa nibumve yuko uburundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haba mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi ico twokora rero umwe wese mu vyo arimwo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tu- tukiga kugurukira abandi tukumva icyiyumviro c'uwundi ntiduce tumufata uko atari abajijwe nimba urwo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agaton gwasa naho atashatse kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya amerika ko hari ivyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi sinokwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumbure zizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramwo niwe azomenya icyo azotora ariko nimba atari ibanga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umva jeti muri ego na, na oya nshigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona vyoba ari vyiza umuntu rero azopima arabe ivyohinyurwa bibaye vyinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atora ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni sawanya frodebu leonsi ngendakumana icegera c'uwurongoye uyo mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu burundi aya masezerano y'irusha n'ibwizwa nshingiro biriko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira n'injungu za demokrasi iri bwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishira kizana atavuga kebaguzwa urabona nkundi ko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mu ituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turonsa aka karyo se ni izodutiza n'ibyakunda ntawe ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindurwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza bimenye neza amenye ico bazotora icari co ejo ntibazohave bavuga ngo reka ntavyo twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu vyamaze kuyangara uyo arongoye Frodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko ku rubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo ari akaryo keza ko gukora kugira bihinduke iyo ugiye mu nzira ya politike wemera n'ibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu iby'agateakazina muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwo uba umuco w'abandi ubere urumuri abandi ukagomba we kubaho wenyine ngo ukire wenyine iyo politiki bupfa umuyiheba twebwe duca twemera tureka tubibwa n'abandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kuguma anyegeye ivyo bintu bisanzwe uyu uri muri politiki ivyo rero ntivyo dutera ubwoba dutegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe mirongo ibiri n'umwe urunani rumwe hamwe n'uwigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni kugira baze kwiyamamaze ku bijanye n'amatora y'ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kwiyamamaza kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani abaze kwiyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi cumi n'ine yo gukora ico gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika urakoze cyane remonzimana kuri iyo nkuru handi naho abaremyi b'icayi bo muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi basaba umwidegemvyo mu ishoro ry'umwimbu wabo abo barimyi bavuga ko bategekwa gushorera mu ihinguriro rya leta otebe bakabuzwa gushora mu buryo abikorera utwabo poteme fidelite yishatse mugenzi wacu aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru amasoko y'icayi abarimyi mu ikomine ya mugamba bashoreramwo yahora ari abiri guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu turiko turasozera imwe muri ayo masoko yitwa proteme iriko irankirizwa nk'uko twavyiganiwe n'abarimyi b'icayi abo barimyi twabasanze mu mazoni ya muramba na vyuya bagiriza ihinguriro rya otebe ko ari ryo ribabuza gushorera umwimbu wabo ahandi ingorane dufise twe twararimye icayi none twabuze aho dushorera ngo otebe iriko irayibuza hari n'aho banazibira izo modoka bati murereke imodoka niyasohoka hariya muyihagarike wa murimyi wicaye nawe aho yaragejeje utwo yari afise hari n'umuco asesa muri nyamurima tuba twasoromye utubici bitwara twagiye tubona bahejeje kugura igipolisi kiraje kiragipakuruza ico cayi kiragikura aca bakijana muri hotebe twararimye porotema yaraduhaye imbuto hanyuma turabura ahantu dushorera none imirima yacu iguye ku biti mu gihe muri uku kwezi bari gusoroma gatatu abo barimyi bamenyesha yuko bari bamaze gusoroma rimwe gusa imbere yuko babuzwa gushora muri otebe ivy'uko abarimyi babuzwa gushorera icayi mu yindi shirahamwe y'abikorera utwabo poroteme ntibabihakana nyabuna bavuga ko poroteme ata burenganzira ifise bwo kuhakura icayi kuko ata mirima ihafise jacques bigirimana ni umuyobozi mukuru w'ama amahinguriro ya otebe tera rwamo ngo icayi ngo ni cy'abanyagihugu ikintu gishobora kwemerwa ko no gusuzugurwa leta rwose wumva igituma uwatanguje proteme yari yagiye gusaba amafaranga mu bahorande no muri union européenne avuga ngo agiye guteza icayi ciwe araba agiye guteza amahegitari amajana n'amajana ntiyateza n'amakenyi rero ntidushaka ubandi muri ibi bintu ariko rero bamwe barimyi babwije ibya amerika ko bafise imirima y'icayi iri kubiri ibiti bya otebe ibihumbi bitatu ngacengira n'ibiti bya proteme igihumbi n'amajana atanu hari ishyirahamwe pribu ryarigeze gukorana na proteme bakora imibyaro mu bihumbi bibiri na gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na kane harasubira irindi ishyirahamwe ryitwa stabex riratanga icayi ca proteme mu bihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico cayi cose rero ubu kiraho ntidushorera proteme mu bafise imirima iri kubiri hari abavuga ko otebe yofuma itora icayi yatangiye imivyaro proteme nayo nyene ikabikora uko hari n'abandi bavuga ko umurimyi w'icayi akwiye kwidegemvya ku masoko kuko ku bwabo atamadeni bafitiye otebe kugeza ubu rero sindasubira gusoroma cayo ca otebe byose nabiretse kuko nabyo bambujije iyo nshorera icyo poroteyine yari yampaye gipfuye uko ntiboyirekure ikaza agafuma itwara icyo itongo ko nari igi wanjye naho poroteye ntayishore nteraho icyo ngombye ntawuza kumfata none iyo hoteli yari yaguhema ibyaro byawe aha ngano ku n'abana ngira ari abakecuru nabyara aha ni mike imyaka namaze nshorera amahiri ifaranga faranga abiri abiri urabona nsigaye ndi umukecuru iyo mibyaro nayibarishe narayihejeje icifuzo abarimyi bafise ni uko amasoko hakugabanuka yogwira kugira ngo baharonkere akarusho ingorane aho iri otebe ishobora kudusubiza inyuma uko byahora twarashora tukarara ku mahangare umudugu ukarengana uri ngaho wagira uramukoma no kuguciraka akanagucirako ko poroteme iziriye oya n'ukuri ubu ntawe bari bagicurangutse batinya kuko babona bagucuranguje wacu urondera ahandi ugashora none ubu twavuga ko ari gusubira nki muri egiputa mbere nayo abiri n'itanu tuyashima poroteye bwa kare poroteye n'abiri n'itandatu twarigeze kuyahembwa bamaze kubibona uko atiri abasumbije ati ko dusumbije rero subiza hasi ntiyoturuta ari twe twatanguye turi leta n'ubu none nico baturonderera dusubire muri bwa bukoroni dusaba rero yuko amashami yoba menshi zikavuka zikaba nyinshi abanyagihugu bakunguka ihinguriro ry'icayi poroteme ryashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ibihumbi bibiri n'umunani twarondeye abarongoye poroteme kugira ngo tubabaze ibijyanye n'izo ngorane abarimyi babo bariko baragira ariko ntaco bashimye gushikiriza ikintu conyine babwije irya amerika ni uko bari mu biganiro bibahuza hamwe na leta hamwe na otb ntitwagejeje aho twagiye mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu asanzwe hatwagwa ibijanye n'ubutunzi n'amahinguriro bo bashikiriza ko umurimyi wicaye yokoroherezwa ivyo ntirampeba ajeje kumenyesha amakuru muri ivyo biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abarimyi bakurikiranwa na otebe bashorera umwimbu wabo muri otebe mugabo turazi ko hariho n'imirima ikurikiranwa na rya shyirahamwe poroteme rishasha abo nabo nyene bafise uburenganzira bwo gushora uwo mwimbu wabo mu ishyirahamwe poroteme twagira rero dufatireho kano kanya kugira ngo dusabe abajeje intwaro muri utwo turere biriko birabamwo bakoranye n'abajeje umutekano ko bokubahiriza umurimyi ubwa mbere kuko umurimyi arima kugira ngo ashore yunguke icayi mu burundi kiza ubwira kabiri mu biterwa njabukamazi vyinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu kikaba gitunze bitatu kwijana tubinyagihugu ba mu burundi muri komine mugamba mu ntera bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze cyane fidelite yishatse kuri iyo nkuru inama mpuzamakungu y'agateka kazina muntu yerekanye ko ibihugu bimwe bimwe bisinya amasezerano mpuzamakungu bitayasobanukiwe neza kandi ntibiyakurikize umushingamanza armel niyongere abisobanura mu gitabo ciwe yasohoye muri uku kwezi kwa gatatu mu rurimi rw'igifaransa le burundi et lepu mukanya gaheze yari umutumire mu kiganiro muri isanga ca mugenzi wacu thomas kamirindi metre niyongere aratangura yishura abanyagihugu umunyagihugu leon yanditse kuri facebook yacu radiyo yacu ati arya amasezerano e, mbona ata, ata kintu amaze armel atangura mwishura mu by'ukuri aya masezerano cyane cyane n'amasezerano yo kunganirana si amasezerano yo guhana kuko ibyo bihugu kenshi birabona biti iki gihugu gisanzwe kidakurikiza amasezerano y'agaterakazina muntu gisanzwe gihohotera kiremwa muntu nta ngingo zikomeye zifatwa kugira bakingire kiremwa muntu ugasanga rero ibihugu byinshi bigenda birakosora kubera biba byabisabwe na bagenzi babo si ukuvuga yuko ataca amaze cyangwa ataco atangingo ishobora gufatwa mu gihe udakurikije ayo masezerano cyangwa udakurikije ibyo byasabwe na bagenzi babo ahubwo kenshi bituma ibisanzwe biri mu kubahirizwa agateka na muntu bishobora gutera imbere aho ni utanga akarorero tuzi nk'akarorero hari ibihugu usanga biciye imbere ya bagenzi babo nk'ibyo biba biciye imbere ya epeyi egizampe rodike univerisere ugasanga barababariye bati mwebwe mu gitabo mpanabyaha cyanyu hari ibi n'ibi n'ibi mwobikosora mwaba muri ko murubahiriza agateka na muntu iyo bagarutse rero nyuma y'imyaka ine ugasanga byarakosowe ibyo byarashyitse no mu burundi byarashyitse no mu burundi birerekana yuko rero icyo gisata cyawe ni ayo masezerano afite akamaro kuko hari igihe ibi biba biri kubera muri icyo gihugu bijyanye n'ihohotera rya kiremwamuntu bigenda birahinduka kuko banka yuko baguma babadoma ku rutoki none se metero ko wowe uvuga uti ibihugu byinjiza mu mategeko yabyo ratifikasiyo aya masezerano bitayasobanukiwe noneho twifatire uburundi ibyo birashoboka none se abo bantu baba basoma baba barize kandi baba bahura n'abandi bahanga baba bahura n'abandi bantu b'inyar- b'inyabwenge kuki abategetsi wakwihanukira ukavuga ngo ntabwo baba babyumva abategetsi barabyumva hari ubwo usanga babirengako kubera politike iba iriho icyo gihe kuko urabye nda- nta zakarorero nko mu burundi Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uburundi bwaraciye imbere y'abo bahinga bagatera akazina muntu basanzwe barasohokera ibihugu byabo hama barabiha amarekomandasiyo ibyo bis- ba- ba- basaba uburundi guhindura kandi mu nama yakurikiye inyuma y'imyaka ine mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hariho byinshi byahindutse urabye bari babasabye yuko iby'ihohotera rya kiremwamuntu ibyari mu gitabo mpanabyaha eh, cyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na rimwe byohinduka bikaba icyaha kiri ukwaco kandi gihanwa Eh, Mhm.
aricyo bita torture Mm.
barahinduye igitabo mpanabyaha mu bihumbi bibiri n'icyenda biteguriye kuja imbere y'abo bahinga Eh, urumva hariho ibintu byinshi byagenda birahinduka bagasaba bati "I- i- i- i- nimurabe mu burundi hagiyeho umugozi ateye akazina muntu wigenga uburundi bwarabushyize mu ngiro mu mu gutegura kuja imbere y'abo bahinga iravuga bati reka mwemwe tubikosore ibyo dushobora gukosora kandi baciye bashyiraho umugozi ateye akazina muntu mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe byose birerekana yuko hariyo bimwe bagenda barakosora n'ibindi usanga badakosora mu mu by'ukuri rero muri ibi bya epeyi ibyo bakosora kenshi baba ari ibyo bemeye kuko mu gihe babahaye amarekomandasiyo ibyo bategerezwa gukora hari ibyo bemera ari byo bashyira mu ngiro n'ibyo banka na- n'ibindi ataco bavugako urumva rero nk'ubu rero bavuze bati bisubishira mu ngiro abo bahinga baca baza barakurikirana uko imyaka ibiri ihe- iheze ati mbega bimwe uburundi bemera gushyira mu ngiro bigeze Mhm.
bakaraba aho bagejeje hama mu nyuma bakaza barabibutsa kibura ugasanga baravuga bati nko kuraba ingene ama- aba- abafungwa ba- basanzwe mu mabohero bo- bamwe bamwe imanza zabo zocibwa turakeneye tuvuge eh, turabuze uburyo bwo kugira abacamanza bashike eh, ba- ba- ba- bagende guku- ku- ku- kuraba amadosiye ahantu ageze kubera hakenera uburyo hakenewe yuko haba ubumenyi kuri aba banaka hari ugasanga icyo gisata kiranafasha yuko uburyo buboneka ariko Mm.
bituma ibihugu byinshi kubera bazi yuko eh, ibyo ayo masezerano akomeye benshi no mu bafasha uburundi usanga baza bararaba neza yuko abo bantu baharanira agataya kazina muntu usanga kenshi ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu usanga bidatunze cyane byiruka kuyasinya ubwo ugasanga mu nyuma eh, ntibariko barashyira mu ngiro ama- ibiba byasabwe muri izo nama muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na gilbert gilbert wiriwe Mwiriwe neza Thomas.
ufite akabazo Yego ndafite akabazo.
yego Ndashaka kubaza uwo mutumire mbega ni kubera iki abiyita ko baranira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi usanga binje mu bya politike ukayoberwa gutandukanya umunyepolitike n'umu- n'uharanira agateka kazina muntu.
ye urakoze gilbert reka metre armel niyongere ahita gusubiza
Eh, eh, giribera a- abajije yuko ahabaranira agateka kazina muntu kenshi mu burundi usanga bita mu bya politiki erega ivyo- ivyo- ivya politike ure- u- u- umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo abivuzeko umunyagihugu aravu- aragira icyo avuze ko ivyerekeye vya politiki ivya politiki biraba abarundi bose n'abaharanira agateka kazina muntu barimwo ni kuvuga rero yuko abahanda gato y'akazina muntu bareka gusa gukora nk'abanyepolitiki mugabo gukora ku- ku- ku- ku- gukora ibikorwa bijanye no kuraba yuko ibyo gato y'akazina muntu byubahirijwe bategerezwa kubikora ko biri mu byo bategerezwa gukora ariko rero ntibategerezwa kwambara igitambara c'umugambwe ngo baje mu nama y'abanyepolitike ngo baje kugira imyamamazo yo kwitoza ntibaja gutorwa ntibaja mu bibanza vya politiki ni ibyo byo gutandukanya mugabe bya politike byose biri mu byerekeye ubuzima bw'igihugu abarundi bose abanyagati y'akazina muntu bose barafise uburenganzira bwo kugira icyo bavuze ko ibibazo bya politike kuko biraba ubuzima bw'igihugu aricyo gituma rero abana gake akazina muntu baraba neza ahubwo yuko ibyo bibazo bya politike biriko birakogwa neza abanyepolitike bariko bafa- babifata neza abanyepolitike bariko barabikora bakurikije ba- ba- ba- ba- abanyepolitike bariko babikora ba- ba- ba- bariko babikora badahohotera kiremwa muntu baharanira agati y'akazina muntu ibyo bibazo bya politike bigakogwa neza byubahirije agateka kazina muntu noneho turi kumwe na adeline adeline yego yego nyakubahwa thomas kamirindi uraho urakomeye asha ni ukuri turaho turashima cyane rwose tunezerererwa ibiganiro by'ijwi rya amerika yego nyarutse akabazo kawe yego jewe ubwa mbere nashaka ntangure gushima ku kuntu mwiyumviye kuzana iki kiganiro kizezwe kijanye n'ivy'agateka ka zina muntu nkagira nti nimba uh, by'ukuri uh, harasinzwe itegeko ryo kuharanira agateka ka zina muntu nkagira nti mbega uh, ababijejwe mu gihugu c'u Burundi boba bagejejeho ibikorwa by'ukuri aho bararaba neza ko mu gihugu c'u Burundi nta ruhande na rumwe rwidoga ah, ko rwoba ruhohoterwa nimba rwoba ruhari narwo ubwo rwidoga barabe bagikemure vuma mu gihugu c'u Burundi demokarasi icimbatare by'ukuri ntihabe uguhohotera ariko nogira nti intambwe eh, irahari intambwe irahari eh, novuga nti eh, ibice mirongo umunani ku ijana ni iby'abantu badahohoterwa ariko n'ibyo mirongo ibiri nabyo byoba bihohoterwa bi- ababijejwe bagerageze kubizana habe demokarasi nyayo ntihabe uguhohoterwa kuko burya eh, ibi by'agateka kazina muntu bica bijana n'ibya politike mu gihe politike idahuriweko na bose urumva eh, ni ni kwa guhohotera agateka kazina muntu ye adeline urakoze mugira amahoro metre niyongere adela wamwumvise adere namwumvise mugabo ibyo bitigira avuze mirongo ibiri ku ijana umutekano mirongo umunani ku ijana b- bivana n'aho aherereye canke eh, bivana na ni- na- nu- n'umuryango asanzwe arimwo kuko uravye abantu barenga ibihumbi amajana atanu bahunze igihugu abantu birirwa baranyuruzwa abantu birirwa barahagarikwa badakurikije amategeko nibaza yuko ubu uravye Eh, urugero twavuze yuko mu myaka yaheze eh, wasanga iby'agate- iby'ihohoterwa by'agateye akazina muntu ariko biragabanuka ubu umuntu arabona yuko hari amabi menshi ariko arakogwa kandi hari ukudahana mu burundi aricyo gituma ibyo bitigiri eh, avuze eh, kibure n'amatohoza wewe yakoze eh, igihe sinaco nobivuga ko nibaza yuko urabye amaraporo ariko arasohoka hirya no hino y'abasanzwe bahamya agateka kazina muntu amashyirahamwe mpuzamakungu ibisata bya oni ibyo byose birerekana yuko eh, umutekano udakwiye mu gihugu isizikazo ry'agateka kazina muntu ritubahirijwe aho usanga eh, na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarahagurutse ikugura amatohoza murazi neza ibihugu iyo sentare yiguramo amatohoza eh, ivyerekeye agateka kazina muntu aho biba bigeze urumva rero bibaza yuko adere ndubashe neza icyumviro ciwe ariko ntaco nshigikiye adeline reka tuvuge ko ari umunyagihugu gusa usanzwe ariko hari akantu yakomojeho avuga ati rega n'abo ngabo nubwo byaba ari makumyabiri ku ijana ati bo kuki byababaho Eh, mu by'ukuri i- i- ihohoterwa y'agateyakazina muntu ryari rikwiye kuba mu gihugu Eh, igihugu kirimwo inzego z'umutekano harimwo inzego z'ubutungane harimwo abasanzwe batwara leta ibyo ntibyari bikwiye kubaho kuko ni ibintu byerekana yuko ata burenganzira bw'umuntu buriho atakwishyira n'ukwizana mu gihugu ibyo rero nibaza yuko kenshi na kenshi ari byo twebwe duharanira hagati y'akazina muntu naho benshi bibaza ngo turi ko dukora ibya politike kubera usanga turi ko mu rutoki bamwe bamwe mu banyepolitike bariko eh, barikinga mu kiza mu kubera amategeko bahabwa n'igihugu kubera ingufu bahabwa n'igihu- n- n- na leta kugira bahohotere ikiremwa muntu tugaruka tukabavuga tugaruka tukadoma urutoki ku bitagenda neza mu by'ukuri hajya nt'uburiko uharanira ntuburi gukina politiki harakoze cyane mugenzi wacu thomas kamerinde kuri icyo kiganiro ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasil gebiyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro i washington dc mwari muri kumwe na oriane itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika